iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru tubagezaho duherereye mu mago yacu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona niba nawe warasabwe kutava mu rugo gerageza ubyubahirize mu rwanda umukuru w'igihugu paul kagame yahamagariye abaturarwanda kwihanganira ibyemezo bikaze leta yafashe mu rwego rwo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya korona korona virusi yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwiraho tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda ubwo yagezaga ijambo rijyanye no kurwanya no kwirinda virusi ya korona ku baturarwanda iyo nkuru n'izindi zirimo ibikorwa byo gutabara abagizweho ingaruka n'ibyemezo bijyanye no kwirinda iyo virusi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho ku nshuro ya mbere kuva icyorezo cya virusi ya korona cyagera mu rwanda umukuru w'igihugu paul kagame yari yagejeje ijambo ku banyarwanda ryabahumurizaga abizeza ko leta izakomeza gufasha abatishoboye baruhijwe n'ibi bihe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi i kigali mu rwanda mu ijambo mukuru w'igihugu yari agejeje ku banyarwanda ryahise kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mukuru w'u rwanda yongeye gusaba abanyarwanda gukomeza ingamba zashyizweho kugira ngo babashe kwirinda icyorezo cya virusi ya korona barinda n'imiryango yabo perezida kagame yavuze ko gushyira hamwe kw'abanyarwanda aribyo bizatuma iki cyorezo gitsindwa burundu maze abanyarwanda bakongera gusubira mu buzima busanzwe umukuru w'igihugu yavuze ko ibyemezo byafashwe nubwo bizagira ingaruka ku banyarwanda ariko bizagabanya gukwirakwiza iki cyorezo twafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika indege zitwara abagenzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza ku mipaka yacu ibi byatumye hadakomeza kwinjira abandi barwayi bashya twahagaritse ingendo hagati mu gihugu kugira ngo tugabanye gukwirakwiza ubwandu icyakora virusi yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwira hose niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukomeza gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yashyizweho na leta tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu cyo guhitana abantu benshi perezida paul kagame yahumurije abanyarwanda muri ibi bihe igihugu kiri mu ngamba zikomeye zo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona tuzi neza ko ibi bihe bitoroshye byahungabanyije imibereho y'abanyarwanda benshi ndetse mu gihugu hose turabasaba rero ko mwihangana turatera intambwe nziza ntabwo dukwiye gutezuka leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa kugira ngo abikorera bubake uburyo bakomeza gukora muri ibi bihe inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa hasigaye kubyihutisha leta yatangiye kugeza imfashanyo ku bashonje ibi biribwa biratangwa na komite z'umudugudu n'iz'utugari bigenda bitanga urugo ku rundi rwatoranijwe mu mudugudu ko ari rwo rukennye kurusha abandi ibi bikorwa bya leta bije byiyongera ku bindi byatangijwe n'abaturage cyane cyane bo mu mujyi wa kigali aho abatuye umudugudu bagiye bishyira hamwe bagateranya amafaranga yo gufasha abaturanyi babo badafite amafunguro muri iki gihe benshi basabwe kuguma mu ngo zabo perezida paul kagame yagejeje ku banyarwanda iri jambo mu gihe u rwanda rumaze kubarura kuvura abarwayi mirongo itanu na bane banduye virusi ya korona umukuru w'igihugu yavuze ko uyu mubare uzakomeza kuzamuka kuko hakomeje gushakishwa abahuye n'aba barwayi kugira ngo bapimwe ndetse abagaragayeho uburwayi bavurwe perezida kagame yagejeje ubutumwa ku banyarwanda mu gihe hashize iminsi itandatu hashyizweho ingamba nshya zigamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo zirimo ko gusohoka mu rugo nta mpamvu zihutirwa bibujijwe keretse gusa abajya gutanga no gushaka serivisi z'ingenzi zirimo kwivuza guhaha serivisi z'amabanki n'izindi yasabye abanyarwanda kugira uruhare mu iyubahirizwa ry'aya mabwiriza agamije ko iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira hose bakihanganira ingorane zose aya mabwiriza yaba yarabateye kuguma mu rugo gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi gukaraba intoki neza kandi kenshi kwitabaza abayobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi ni bimwe mu byo perezida kagame yashishikarije abanyarwanda gukurikiza muri ibi bihe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda nk'uko mugenzi wacu asumta kaboyi yari abikomojeho hirya no hino mu gihugu hatangiye ibikorwa byo gufasha abatishoboye muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona abatishoboye barafashwa cyane kubona amafunguro muri ibi bihe batari kuva mu ngo zabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa aratubwira uko bimeze twabageneye ibyo kurya birimo ibishyimbo birimo ibigori birimo ifu y'ubugari ya kawunga birimo ifu y'igikoma birimo n'amasaka bwana gilbert kubw'imana umuyobozi w'umuryango love with actions wita ku miryango y'abana bafite ubumuga arasobanurira ijwi ry'amerika impamvu bahisemo gufasha abatishoboye muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona bakorera gasabo mu murenge wa bumbogo mu nkengero z'umujyi wa kigali mu rwanda n'ahandi ni ibihe bidasanzwe aho buri wese ategetswe kuba mu ngo kuri ba ntaho nikorero n'ubusanzwe amikoro yabo yareya ntayo birabagoye uyu muryango wafashije kubona icyo kurya imiryango mirongo ine y'abafite ubumuga ndetse n'indi miryango mirongo itatu ikennye madamu mariya stefania musabyimana atuye mu murenge wa bumbogo afite umwana wavukanye ubumuga bwo mu mutwe arashima ubufasha uwo muryango twishimiye ko uhora utwibuka ubwo aho wari wicaye wari uzi ko tubabaye n'ubundi none rero wiyemeje kuza kutureba kubera ibibazo turimo by'iyi ndwara kugira ngo ugire icyo udufasha dushobore kwihangana muri iyo minsi baduhaye yo kuguma mu rugo dushima rero uwo muryango uhora utwibuka kubera ko dufite abana nyine bamugaye uradukunda kandi utwitaho buri munsi dore n'ubu butwibutse mu bihe bikomeye nk'ibi ntabwo tujya twibagirwa ko uhora utwibuka musabyimana akavuga ko muri ibi bihe buri wese asabwa kuguma iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona bigoye cyane nta handi njya njye mba mu rugo n'uyu mwana uretse ko ubwo yari akurikiye isaha yakoraga isuku ahangaha imbere y'irembo nawe ese kuguma mu rugo birabakundiye mama biradukundiye ariko ntibyoroshye ntibyoroshye kuko hari igihe utirimuka ukajya kugura nk'akunyu ku isoko cyangwa isabune ibyo rero biba bigoranye kuko ntiwahamura mu rugo ngo wicwe n'inzara nk'iryo soko iyo ryaremye hano ibumbogo umuntu anyaranyaruka iyo ugeze ku isoko urakaraba haba hari kandagira ukarabe ukajya mu isoko ukagura icyo ugura ugahita ugaruka mu rugo naho mugenzi we madame vestine mukanzigiye nawe mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu nkengero z'umujyi wa kigali akavuga ko biza kumufasha cyane muri ibi bihe bitoroshye nabanje kumubaza ubusanzwe cyamutungaga ubu nabohaga agaseke nkakorera kuri uyu mushinga warahagaze ubwo rero nyuma yo guhagarara mbereho nyine ni mikeya umuntu ashobora kujya mu rugo bukira akaburara bimeze bite nyine kuburara ni ngombwa kuko ntaho nta hantu dukura ibitugoye nyine ni ukubona imibereho icyo kurya tugaburira abana bimaze nk'amezi atandatu twaba twarapfuye ntabwo twaba tukiriho ubufasha bwatanzwe ku batishoboye ni ibiribwa birimo ibishyimbo ibigori ifu y'umutsima n'ifu y'igikoma n'isabune madame pacifique nibarere ku ruhande rwe afite umwana ufite ubumuga bukomatanyije byamuviriyemo ko akimara kumubyara umugabo wamutana n'umwana umuryango nyine buriya utangira kuguha akato n'uwo mwamubyaranye nawe ntabwo ashobora kumwemera atangira kuvuga yuko uwo mwana ari we wamubyaye iwanyu ari mwe mubyara ibigoryi cyangwa mubyara abana kera babitaga ibimuga nyine ariko ubu nyine bavuga abafite ubumuga uretse kuba abonye icyo gufungura ubufasha bw'umuryango Love with Actions rero akavuza ko biza no kumubera umwanya mwiza wo kwita ku masuku yo mu rugo ubufasha ni bwiza ndishimye cyane kuko mbonyemo cyane agasabune ko kuba nifashishije muri iyi minsi kumufurira no kumwitaho no kubona uburyo dukaraba ni byiza cyane ndishimye mu byahawe iyi miryango mirongo irindwi yo mu murenge wa bumbogo ku isonga harimo isabune kubera iki bwanakubwimana twashyizemo isabune kubera ko kubera ino gahunda ya gukaraba intoki kugira ngo tubakangurire ko bagomba kugumya gukaraba intoki kuko ni kimwe mu bituma uh, iki cyorezo kitagumya guhererekanywa kugeza ubu biboneka ko ubufasha bahawe n'uyu muryango bitewe n'amikoro akiri make nabwo budatubutse kandi bitewe n'uko hakiri kare birashoboka ko iki cyorezo cya virusi ya korona cyazamara igihe bwana kubwimana akizeza ko bazakomeza kubakorera ubuvugizi aho bishoboka urwego rwacu kuko love reductions twebwe icyo dukora ni ubuvugizi tuzakomeza gukora ubuvugizi tuzakomeza kuganira n'inshuti tuzakomeza kuganira n'ibigo by'ubucuruzi kuko za banki zirakora kandi uh, ubufasha nk'ubu ngubu tugenda tuganira n'ibigo by'ubucuruzi tuganira n'abantu b'inshuti uh, kugira ngo abantu batange contribution tubashe kubona aya mafunguro nk'uko twayatanze rero ubuvugizi bwo buzakomeza uretse umuryango love with actions umwe mu bafashe iya mbere mu gufasha abatishoboye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter yatangaje ko ubutegetsi bw'u rwanda bugiye kugoboka abatishoboye kandi mu maguru mashya minisitiri porofeseri shyaka anastase abinyujije ku rukuta rwa twitter yavuze ko abaturage bashaka kugoboka bagenzi babo basabwa kubimenyesha abategetsi mu nzego z'ibanze mu rwego rwo kwirinda icyuho umutegetsi yise akajagari n'akavuyo ibibonetse bizajya bitanga urwo ku rundi nk'uko byatangajwe na minisitiri shyaka hazajya hatangwa ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga amakuru ajyanye n'icyorezo cya virusi ya korona ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi mu bubirigi injangwe yagaragayeho indwara ya virusi ya korona bibaye ubwa mbere kuva icyo cyorezo cyaduka kivugwa ku bisimba bibana n'abantu inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana nk'uko byatangajwe kuri uyu wa gatanu n'abayobozi bashinzwe ubuzima mu bubirigi iyo njangwe yandujwe virusi ya korona na nyirayo wari uyirwaye abashakashatsi muri kaminuza yo mu mujyi wa liege babitangaje bavuga ko iyo njangwe yagaragayeho ibimenyetso bya virusi ya korona nko guhumeka nabi abaganga b'amatungo bahishe batangira kuyivura amakuru akaba avuga ko magingo aya iyo njangwe yatangiye koroherwa abashakashatsi bahamya ko ibikoko bidashobora kwanduza abantu ko kandi n'abantu kugira ngo banduze amatungo yabo nubwo bwose bishoboka ariko bitagera ku ntera ikanganye abo bashakashatsi bakomeza bavuga ko nubwo bwose injangwe cyangwa se imbwa zishobora kwandura iyo ndwara ntabwo zishobora kuyanduza umuntu cyangwa se ikindi gikoko umushakashatsi Gilles Saluva yabwiye ikinyamakuru Le Figaro cyo mu Bufaransa ko kuba iriya njangwe yo mu bubirigi yarafashwe na virusi ya korona ari ikintu kidasanzwe yarabihereye ku bushakashatsi bwakozwe muri korea y'amajyepfo no muri leta zunze ubumwe za amerika ku mbwa n'injangwe ibihumbi bine mu turere turimo icyorezo cya virusi ya korona bwemeje ko nta njangwe cyangwa se imbwa yayanduye venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres mu burundi ishyaka cnr ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirashinja komisiyo y'amatora kwica amategeko no kubogama mu gihe muri icyo gihugu amatora y'umukuru w'igihugu yegereje ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza umuvugizi w'umugambwe senere terance manirambona yagirije umugwiseni utunganya amatora mu burundi kudakurikiza amategeko muri bino bihe byo kwitegurira amatora yavuze ingingo zitari nke zo mu ibwirizwa nshingiro amategeko agenga amatora n'imigambwe zimaze iminsi zihonyangwa niko kumenyesha utunenge yagira ko atanga uturorero uko biboneka ni uko umugwiseni n'imigwi iwukukira mu ntara makomine bafata ingingo zimwe zimwe zitangaza umugambwe sene kuko kenshi ziza zidahuye n'amanama umugwiseni uba wagishije abanyamigambwe aha twotanga akarorero ku ngingo ya mirongo ine na rimwe mu gace kayo ka mbere na kabiri mu itegeko rigenga amatora aho iryo tegeko ritabuza uwitoje guhagararira amatora cyangwa gukurikirana uko itora ariko riragenda kubuza abitoza ubwo burenganzira ni uguhonyanga uburenganzira bw'abitoza kandi ibwirizwa bibigenga ribibarekurira akandi karorero ni ukugeneye bamwe mu bajejwe intwaro basanzwe mu bitoza cyangwa bari mu duhiganwa basigaye bahata abanywanyi b'umugambwe sene bitoje bari ku ntonde z'abitoje kwandikira imigwi ijejwe amatora mu ntara amakete kwikura ku ntonde iyo migwi nayo ikagwa muri uwo mutego akarorero ni ibyabaye imwumba mu ntara ya ngozi n'iburaza mu ntara ya gitega abo bantu bo kwandikira imigwi y'intara y'amatora gute kandi bakiriye intonde z'umugambwe senere ivyagirije ivy'umugambwe senere si ivyo gusa vyerekeye kwankirwa amadosiye yabo washize imbere kugeza ku gushira habona umwidondoro wabo uciye ku ngingo zifatwa mu kajagari nk'uko mana yambona bisigura umugambwe senere uriyamirije kandi gusandaza amabanga ya y'akazi kwa bamwe bamwe mu bagize imigwi ishinzwe gutegura amatora sepi ubu baba banatanga n'intonde abari ku ntonde zikiri mu ibanga zatanzwe n'umugambwe seneri henshi baramaze gutangura kugirirwa nabi abandi bagakorerwa iremeranya hirya no hino mu gihugu umugambwe seneri uratewe amakenga n'ingingo zimwe zimwe z'umugwi wigenga seni aho usanga zihonyanga amategeko zimwe zikavuga ku munwa canke ku matelefoni tugiye ku rubuga rutanga amakuru ya seni tukabura aho byanditse canke tubajije ababijejwe hagatangwa ingingo zihushana zihindagurika cyane zitubahiriza ibyigwa rigenga amatora umugambwe cnl uratangazwa no kubona imigwi igeze gutegura amatora mu ntara sepi yanka mu ntara zimwe zimwe kwakira intonde ziba zihagararira amatora ku rwego rw'amakomine n'intara zatanzwe n'umugambwe cnl nk'uko tubisanga mu ngingo ya mirongo irindwi na kabiri y'ibyigwa rigenga amatora yanagarutse ku ngingo ya buramatari w'intara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi aherutse kwankira umugambwe senere kugirisha amakoraniro amenyesha ko muri kino gihe inzego zose harimo n'abajejwe umutekano ziko zitwarika gusa ibijanye no kurwanya ikiza c'ingwara ya korona twebwe iyo ngingo yadutangaje kuko twarumvise umuvugizi wa leta avuga yuko mbere nagabirisha abantu bose bashobora gufata ingingo zitamaze kugera ku rugero leta imaze gufata buramatari ngira kuba karamusovye kuko gushika ubu ingingo ibuza ko abantu bangana ukuca bariya badakoranira hamwe ntayo turumva ingingo nka bene izo rero zoza zifatiye ku ntumbero batanzwe na leta kuko atari uko ejo umwe azasohora ingingo undi asohora iyindi usanga umenga turi by'akajagari na cyane cyane kino gihe tumije amatora ariko umukuru w'umugambwe arasaba cyane inyankamugayo yuko mu bikorwa byabo bya minsi yose uko bitegurira amatora babandanye kandi bashyira mu ngiro kandi bafate nkama ingingo zose zimaze gufatwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku bijanye n'iki kiza coronavirus umugambwe senere usaba seni gufata kumwe imigambwe n'abariko bahiganirwa ibibanza bitandukanye mu matora y'umwaka azotangurirwa nayo mukuru w'igihugu kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu imyidogo nk'iyi y'uwo mugambwe wa mbere ufite abanywanyi benshi mu itavuganwa n'ubutegetsi mu burundi burongowe na agaton rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yashikirijwe n'urunani rutavuganwa n'ubutegetsi kira burundi mu ndwi iheze Pierre Claver Kazihise umukuru wa Seni yasubije ko atangorane umugwaramutswa ufitaniye n'umunyepolitike canke umugambi uwo ari wo wose kandi ko amategeko ateganya ko abadashimye ingingo z'umugwi wiwe baheza bakitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro Eroge Urikaneza Ijwi rya Amerika abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo baravuga ko bamaze iminsi ine bahagaritswe kwambutsa ibicuruzwa byabo ku mupaka wa rusizi ya mbere abo barataka igihombo baterwa n'icyo cyemezo bavuga ko badasobanukiwe impamvu zacyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitoke mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru ikurikira ukigera ku mupaka wa rusizi ya mbere uhuza akarere ka rusizi n'umujyi wa bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo urasanganirwa n'imirongo miremire y'imodoka zipakiye imizigo inini n'intoya bene zo ku ruhande bamanjiriwe aba bashoferi na ba nyiri ibicuruzwa babwijwe rya Amerika ko ibintu bimeze uko kuva kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoza aho batonda buri gitondo baje kureba ko bakwemererwa kwambutsa iby'imodoka zabo zipakiye bukarinda bwira nta gikozwe tumaze iminsi ine babwira ko impamvu mutambutse ibicuruzwa byanyu ari icyo nicyo kibazo dufite kuko niyo tubashije kwegera abitwa ngo batuyobora hano ba reseveri b'abaduwani muramwegera bwira ntacyo mvugana nawe icyo mubwiye ni uko nta modoka yambuka mwumve imbere murimo muranari icyugazi tukavaho tukigendera imodoka twarazipakiye izindi zirimo amafu izindi zirimo za kawunga izindi zirimo indagara banze ko byomoka ubwo tukaba dutegereje yuko wenda batugirira impuwe ibyapakiye bikagenda ibitarapakirwa wenda tukazibira gupakira kuko bavuga ko n'amajegwa yafunze yaba batwaye izi modoka ndetse na ba shebuja ari bo bacuruzi barataka igihombo bakomeje kugira ndetse bamwe bafite impungenge ku bicuruzwa bishobora kwangirika haraza kuviramo kugira igihombo kubera impamvu z'uko harimo ibyangirika ifu niguma mu modoka ifunze iragera aho yangirike indagara ni uko ibyangirika byose n'ibiguma mu modoka birapfa ubonye ko harimo nk'imodoka zifite amahema ziriya hema ishobora gucika amazi akajyamo iyo fi igomba kwangirika wazayegereza muri kongo aho ujya kwa nyiri depo naho mugashwana ntiyakwishyura ibyo byarangiritse kandi ari wari ubyikoreye ingaruka zo ni nyinshi ni nyinshi urabona ntabwo turi gukora ni nyinshi cyane igihombo ku bacuruzi ibintu bimeze uko mu gihe amabwiriza ya minisitiri w'intebe arebana no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19 ateganya ifungwa ry'imipaka ariko agakomorera ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa byaba ibyinjira cyangwa se ibisohoka mu rwanda aba bacuruzi n'ababambukiriza ibicuruzwa bakavuga ko batumva impamvu aha kuri rusizi ya mbere ibyo bitubahirizwa bagasaba rero ko amabwiriza akurikizwa uko ari bakemererwa kwambuka hafunze imipaka ariko ibicuruzwa birakomeza perezida wa repubulika mu kanya azindutse abivuga mu gitondo ko ubuhahirane mu byo kurya inzira zifunguye yabivuze twumvise amakuru na minisitiri w'ubutetsi bw'igihugu yabivuze avuga ko ibyo kurya biri kugenda nta kibazo ahubwo tugatungurwa tugeze ahangaha banze ko byambuka batatubwira n'impamvu rero twagusaba ko bwatworohereza nk'uko bwari bwabitwemereye ibicuruzwa bikambuka byo kurya nk'uko wari wabitwemereye nta zindi ngorane rwose nicyo kintu twasaba ubuyobozi cyangwa bakahitamo kutubwiza ukuri bakatubwira ati ibicuruzwa nabyo birorere tubimenye ntituzongere kujya tuza hano icyakora inzego z'ubutegetsi zo ziravuga ko guhagarika ibi bicuruzwa kwambuka ntaho bihuriye n'ingamba zo gukumira covid-19 ahubwo byatewe n'uko bene byo hari impapuro zisabwa muri gasutamo batari bujuje bwana celestin gasamaza ashinzwe imicungire ya za gasutamo mu karere ka rusizi ni ku murongo wa telefone amakamyo ari hariya bumvise ikibazo gihari bakirira izindi bahita bumva ko bagiye kwambuka badakoze ntuza impapuro za duwani ariko nta kindi kibazo gihari ariko ubu ngubu twari twamaze kuvugana nabo ngira ngo bariya bari hariya benshi babadekarara babo bamaze kuzikora ariko ni ikibazo cya porosedire batubahirije icyakora impamvu zitangwa n'uyu muyobozi abacuruzi n'abashoferi bo baravuga ko atari zo kuko impapuro zibemerera gutwara ibicuruzwa bapakiye babijyana muri kongo bazifite izi modoka zose ubona hano zifite amadokima ya rwanda reveni atangwa zose zakoze amadekararasiyo nta n'umwe udafite dokima ariko ukayerekana buretse bakatubwira ngo baracyabaza baracyabaza ntituzi igihe bizarangira uretse ku ruhande rw'aba bacuruzi b'abanyarwanda icyemezo cyo guhagarika ibicuruzwa kwambuka kirimo kugiraho ingaruka na bamwe mu batuye umujyi wa bukavu twashoboye kuvugana ku murongo wa telefone batubwiye ko ifu ya kawunga iri no muyo nyinshi muri izi modoka zirenga mirongo itanu zipakiye yatangiye gushira ku baranguza aho abacuruzi bato bayiguriraga ibyatumye n'igiciro kizamukaho amadolari ari hagati y'atanu n'icumi ku mufuka w'ibiro makumyabiri na bitanu gusa inzego zishinzwe gasutamo ku mupaka wa rusizi ya mbere ku ruhande rw'u rwanda zo zikomeza kuvuga ko abamaze kuzuza ibyo asabwa wese yakwemererwa kwambuka umwanya uwo ari wo wose temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icya none twagiteguriwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma
muri somaliya abarwanyi ba abantu cumi n'indwi barimo umusirikare mu rwanda naho ubushinjacyaha umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga noneho tunyarukire mu bufaransa umunyarwanda eugene shiba ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa
claude ganza munyamagana eroge burikaneza nayirobi ijwi rya amerika niyo nkuru kigali asumta kabuyi ijwi rya amerika badate ngabo akabagira ubusa ijwi rya amerika stokere mutijima venuste nshimiyimana ijwi rya amerika londres
ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya amerika
ndabasuhuza inshuti za radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu hirya no hino ku isi abanyamakuru batari bake bari basanzwe ari ingirabibiri mu bihe bakora akazi kabo kubera ubwisanzure buke mu gutanga ibitekerezo bukomeje kugaragara mu bihugu binyuranye umunyamakuru yari asanzwe ashobora kubuzwa gukora akazi ke guhohoterwa gufatwa no gufungwa cyangwa kwicwa ku mpamvu ziturutse ku kazi ariko muri iyi minsi impamvu zitera ibyo zariyongereye ubu hari n'akaga ko kuba yakwandura virusi ya korona abantu benshi niba atari bose muri iki gihe bahanze amaso itangazamakuru ngo ribagezeho amashira kinyoma y'aho iki kiza kigeze amabwiriza atangwa n'ubuyobozi uko bihagaze mu bihugu binyuranye niba hari urukingo cyangwa umuti byari byaboneka n'ibindi binyuranye ibyo byose bituma umunyamakuru asabwa gukora akazi karenze ako yakoraga mu minsi isanzwe kandi ubuzima bwe bukarushaho kujya mu kaga ako ari ko kose gashobora guturuka ku murimo we gusa nubwo abantu bareba amakuru ku bitangazamakuru binyuranye ni gake hatekerezwa ku kaga ubuzima bw'ugiye kuyatara kuyatunganya no kuyatangaza umwe na Jeffrey Mutagoma nubwo virusi ya korona yatangiye kumenyekana mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ikinyamakuru South China Morning Post cyandikirwa muri Hong Kong cyemeza ko umurwayi wayo wamenyekanye bwa mbere yari yarafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe uwo mwaka umunsi leta y'ubushinwa yatangiye gushakisha imvano y'ubwo burwayi ishingiye ku barwayi ba mbere bamenyekanye niwo munsi icyo kiza cyatangiye gukora ku buzima bw'abanyamakuru bihereye kubakurikiranaga iyo nkuru benshi bafashwe nk'umuyoboro watizaga umurindi dr wayne liyang wabaye umuganga wa mbere wateje ubwega ubushinwa bwugarijwe n'ako kaga mu ikubitiro leta y'ubushinwa yihutiye gupfukirana no kuvuguruza ibyatangazwaga ivuga ko ari ibihuha yikubitiraho gukangara bamwe mu banyamakuru bakurikiranaga ayo makuru kugeza ubu abanyamakuru batatu b'abashinwa barimo Li Zehua w'imyaka makumyabiri n'itanu ntawuzi aho baherereye gusa bivuga ko bafungiwe na leta ahantu hatazwi bazira gutanga amakuru y'icyo cyorezo ku mbuga za interineti zihurirwaho na benshi uyu Li Zehua yahirimbaniye gutangaza amakuru y'ukuri ku byerekeye ikwirakwira rya virusi ya korona ryagirwaga ibanga n'ubutegetsi yaganiriye rwihishwa n'abantu batuye iyo ndwara yari yarageze harimo abimukira abanyeshuri abakora mu mazu afasha imiryango gushyingura ababo n'ahandi ibiganiro yagiranye nabo yasohoye byerekanaga ko ubutegetsi bw'ubushinwa burimo gupfukirana ukuri kuri iyo ndwara kandi bwabeshya abaturage ku ngamba zo kuyikumira ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru afj rifatanije n'ihuriro ry'abanyamakuru mu buhinde aju baherutse kwamagana itabwa muri yombi ry'abanyamakuru muri icyo gihugu mu mujyi wa Hyderabad n'uwa Delhi hitwajwe ko barenze ku mabwiriza yo kutava mu ngo yatanzwe n'icyo gihugu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona ayo mashyirahamwe yasabye ko barekurwa vuba kandi bakemererwa gukora akazi kabo nta mananiza gusa iyo ntero yahereye mu bushinwa isa n'irushaho kwikirizwa mu bihugu binyuranye muri nigeri inzego za leta zataye muri yombi umunyamakuru kakatunda mamane goni kuva itariki ya gatanu z'uku kwezi azira inkuru yari yanditse kuri virusi ya korona nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru cpj nk'uko umunyamakuru afghan muhtali yabitangarije iryo shyirahamwe muri azerbaijan abanyamakuru bicwa kubera amakuru batanze kuri icyo cyorezo mu burusiya inzego zishinzwe kugenzura itangazamakuru zategetse ibitangazamakuru bibiri gukura ku mbuga amakuru byari byatangaje kuri virusi ya korona mu gihugu cya hungariya inteko ishinga amategeko izakorana tariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi gutora ivugururwa ry'itegeko nshinga muri ibi bihe isi yugarijwe n'iki cyorezo muri iryo vugururwa harimo ingingo zitegeka ifatwa n'ifungwa ry'icyiswe ibihuha kuri virusi ya korona amashyirahamwe aharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru akemeza ko iyo ari imvugo ijimije igamije kurushaho gupfukirana ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihe kigoye urutonde rwa bene izo ngero rurakomeza ubwo twavugaga ku bwisanzure bw'umunyamakuru ariko noneho hari n'akaga ko kwandura iyi ndwara mu gihe abantu bose bakangurirwa kuguma mu ngo zabo niko rubanda rutegereje ku itangazamakuru amakuru nyayo arebana n'iki cyorezo rimwe na rimwe atezwaho kuvuguruza ibihuha biba byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ibi bisaba ko umunyamakuru abona ibyatangajwe n'inzego z'ubuvuzi iz'ubuyobozi n'izindi zinyuranye aba ategerejweho amajwi amashusho ndetse na zimwe mu nyandiko z'umwimerere bigomba guhamya ukuri kw'ibyatangajwe ku buryo budasubirwaho nicyo gituma ubuzima bw'abanyamakuru basohoka gutara amakuru muri iki gihe kidasanzwe burushaho kuba mu kaga muri ibi bihe kuruta uko byari bisanzwe hano ku ijwi ry'amerika mu gihe abashobora gukorera mu ngo bahawe ayo mabwiriza haracyari umubare w'abanyamakuru bacu badakorera mu ngo kubera imiterere y'ibyo bashinzwe umunsi ku wundi bitangira kugera ku kuri baharanira gushyikiriza rubanda inshuti mwakurikiye ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icy'uyu munsi naho kigarukiye turabatumiye muzajya mutugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo ku byo mwifuza kumenya bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru tubashimiye ko mwahisemo ibiganiro byacu mukomeze kumererwa neza mwari kumwe na jeffrey mutagoma hano iwanjye mu nkengero za washington dc naho ubutaha
arakoze cyane mugenzi wacu Geoffrey mutagoma utugejejeho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire fatuma rimasi karara badufashije kwegeranya aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza kugira wikendi nziza